godinaa qellam-wallaggaa magaalaa dambidolloo keessatti baajaajiin dubartii ciniinsuun qabe gara hospitaalaatti geessaa turte wixata kaleessaa gara halkan walakkaatti dhukaan itti banamee dubartiin keessa turte sun ajjeesamu jiraattonni vo'eef ibsanii jiru waajjirri poolisii godinichaa eenyu akka leellaa kana geggeesse ka qorataa jiru ta'uu dubbata jaalanneetu qindeesse.
Da'umsaaf ciniinsifataa akka turan adda Biraanee Maammoo haadha ijoollee lamaati. Abbaa warraa isaanii obbo Mustafaa Bashir gara hospitaalaatti kanneen geessan keessaa tokko turan. Obbo Mustafaan hospitaalli Dambidoolloo Eksiree yookaan raajii waan kaasu waan hin qabneef gara hospitaala Aayiraatti kanneen ergaman keessaa tokko. Hospitaala Aayiraarraa dubbiseen jira akkas jedhan waa'ee uumame irratti.
Warra kootu da'umsa dabnaantu. Akitii guddatti keessatti irraatu dhuma akitii guddaa bira af ka'eetu dhukaasa nuti nuti baran. Dhukaasa nuti gaafa babbarranii hundi keenya dhaabnee ta'u makiinatti dhaabbate bakka.
Dhukaasi banamnaan bajaajii dhaabdan.
Eeyyee dubartii dhiyeessoo akimitti keessatti jirra maaf jedhee gaafa harmee koo ijaartu deemaa nu jedhe gachumaan.
Isinitti dhiyaataniif haniiru.
Eeyyee namni tokko tuun dhaabin ba'e isitti mana akimitti nu ga'e.
Haati manaa keessan garuu hospitaala ga'aniitu moo attam?
Haati manaa koo mana akimii geessee duute.
Isin maal keessan turu kutame?
Zayitti kun dhaabe.
Haadha manaa keessan maal saaniidhaan?
Ansi immoo harma isa jala.
Harmee keessanoo?
Ansan immoo gaheetti dhaame. Qoma jala.
Qoma jala?
Eeyyee qoma jala dhaame.
Shufeeriinoo?
Shufeerii immoo irriisa dhaame. Harka mirgaa.
Si'a meeqa dhukaafame akka tilmaamtanitti?
Atummatti jira kaanii yoo har'arratti godhacha godhan malee baay'inanni.
Jarri akka dhufanii isinitti haasa'anitti yuunifoormii uffatu moo maayin?
Eeyyee. Isuma baala fakkaatu sana.
Isa baala fakkaatu sana eenyudha kan uffatu?
Bishuwaayili.
Egaa jarri yeroo dhufanii konkolaataa ilaalan baay'atanii dhufanii ilaalanii?
Eeyyee. Itoo booddee diimaa kan hojjennaan bakka isuma deemnudha.
Isin duukaan nannee hospitaala?
Maal isa nannee waa'u? Dhiigeessa fayyadaan.
Gaaffiin sin gaafatan jira yeroo dhufanii sin bira gahan eessa deemtu eessaa dhuftu jedhaniiru.
Injeen waa'u. Achitti ilaalaa deemaa bakka injeenaa eessatti meeqaani.
Gurbaan inni rukutaminaaf oofuu hin danda'a ture bajaajji.
Inoo fayyee.
Maal jechuu barbaaddu carraa kanaamme.
Mokono adamana koon ijoollee lama ijoollee lama irraa duutee mokono ijoollee koo namina guddisa jiru waan hin qallamu qabu kun harkee koo nama dallamee jechuu hin danda'u. Seerree sana kee falmadda gaamman akkana godha.
Qonnaan bulaadhaasin.
Eeyyee gabalee qonnaan bulaa lafa hin qabu garaa hojjeta nyaata. Ijoollee koo lammaasee maata laba tokko waggaa lama tokko waggaa afur.
Eewutu bira jiraam.
Lafa sana jirtu warri hollaa warri hollaa qaban malee ijoollee bakka sana jirtu ijoollee mana ijoollee warri hollaa hollaa qaban malee.
Haati isaanii aadde Zayituunaa Birruu hafuura dadhabaadhaan achuma hospitaala Ayiraarraa daqiiqaa xinnoof akkas naan jedhan.
Itti duute kan biraa kun kan garaa tokko. Mokunoo geggeekaa kan gannee. Sirra beekamee namni. Nuyi kutee raawwatee itti boo'ee gaafa iyyuu. Egaa nuyi kutee nu ajjeefee feen duutee toggeessaa nuun jedhee. Siyaasanii bukkeen. Obba umutu agarre malee. Kaabaa nuun jedhe.
Inni dhufee isinitti haasa'e afaan maalii haasa'a?
Afaan Oromootiin maaloo maaloo cinqamaa jirti maaloo fitinaa nuun fitinaa maaloo naan. Jaachen biqee maal jette naan jedhee. Bajaajii filan balbala qabatee dhaabatee. Kuno beerri seenjinaan kunoo du'aa jirti dindeetti seenuu jedheen. Achumaan fuudhaa geessaa kan hin jedhe. Iddii gamtaan tokkochi hin jedhe.
Shofeera bajaajii ka ture dargaggoo gammachis innis wal'aansaaf gara hospitaala Ayiraatti kanneen ergaman keessaati. Egaa haleellaan gaggeeffame boodan bajaajii dhaabe malee yeroo haleellaan sun banameetti imalarra turree naan jedheera. Innis harka isaa mirgaarra rukutameera. warri haleellaa sana gaggeesse dhufanii erga isaan ilaalanii booda gara hospitaalaatti deemaa jedhanii waan eeyyamaniif hiriyyaan gammachis namni rukutamin hafe tokkittiin jara keessaa oofee hunda isaanii gara hospitaala dambidoollootti geesse. Dooktar Gaddafaa Gaarii hospitaala dambidoolloorraa akka nu ibsanitti dubartoonni sadii fi dhiirri lama haleellaan irra ga'uusaa fi adda biraanee maammoo lubbuun darbuu mirkaneessaniiru. Dubartii kaabiraan. adda zayituunaa birru tajaajila raajii yookaan eksiree hospitaala dambidoolloo keessa waan hin jirreef gara hospitaala ayiraatti ergamuu isaanii dubbatan adda zaharaa kadir ammayyuu hospitaala dambidoolloo keessatti yaalamaa jiru jedhaniiru abbaa warraa dubartii ulfaa lubbuun darbee obbo mustafaa bashirii fi bajaajii oofaa akka ture dargaggoo gammachiis tajaajila raajii yookaan eksireetiif gara hospitaala ayiraatti ergamuu isaanii mirkaneessanii jiran jiraattonni magaalaa dambidolloo yaaddoo keessa jirraa jedhu.
Awwaalchaa sigaa uummatni hiriira bahee kellaadhaan geedee bahee konkolaataa afuriin geessanii namooti jaarsoliin lafaa geesse.
fagoodhaa isaan magaalaa dambidolloo irraa.
Fagoo miti garuu baadiyyaa madaa alakuu gaambii jedhama badaa fagoo miti.
magaalli immoo attamarra dambidolloon.
Dambidolloon ammoo waan jedhu garuu wanti hundumtuu cufaadha darbanii madarbanii banaa jedhameera garuu har'aaf boruu uummata akka waa bitatu garuu ijoolleen gaddumarraa kan kennamni suuqii banuuti deema cufamee jirama.
Akka jiraattu iddoo sanaatti maa'inni yaaddoon kee guddaa.
Yaaddoo guddaan hin qabnu gaamma gara fuulduraatti maatu ta'a kan jedhu ajajji kun eenyu biraa darbee. yoomimmoo dhaabbata waan jedhamudha bakka namni hundumtuu kan inni naa deemu bakka galgala yoo namni dhukkube hospitaala geessuun hin danda'amu hidhamaaf irbaata geessuun hin danda'amu nama hidhamee jiruuf illee amma fakkeenyaaf ijoolleen hidhamanii jiran jiru irbaata malee bulaa jiru sa'aatii malee geessuuf gatii hin danda'amne.
waan kun yoom dhaabataa gaafa jettu waan inni kam.
torbee sadii taa'aa jira amma waa'een galgala namni karaa irraa reebamuuni qanii gabaa gabaa keessa reebanii gabaa diiguun kuni maallaqa irraan akka ka'een beekamu nama addaatuma namuma reebu karaa irra yoo deemanii waama xinnoodhaan qabatuma xinnoodhaan yoo barbaadan bajaajii karaa kanarra sarara adii ramaaf dhaabbileen faa reebu akka tiraafikii sababuma barbaadu bakka qonnaa kun yoommu akka dhaabbatuma gaaffii ta'e amma uummata.
ee'uudha jarri.
humna addaa oromiyaa.
afaan maalii dubbatu.
afaan oromootiin dubbatu afaan amaarsaatiin dubbatu wal makaa warri ittisa daangaarraa gatii nama rakkisaa turanii fi yeroo isaan galan uummati gara keenya goruu bakka nu gargaaruudhaan sirbanii ba'anii simatan ijoolleen yeroo isaan torbee sadii asitti kan isaan uummata mareebuu jalqaban isaan.
durdurachi turanii maaliif akka seenan ta'e.
duraan makkalaakiyyaatu nama reebaa ture isaan kun immoo tasgabbeessuufdha kan isaan dhufan.
jiraataa akka biraan immoo yaada naa kenneen.
Gidduu darbees torbana caanuus illee shufeerii bajaajii dinqaa kan jedhamu kan dhahamee amma finfinnee ciisaa jiru sababuma kanaaf halkan inni utuma dubartii deessee raattee dhiigii dhaabbachuu dhiisnaan obsaala fidaa jiraniif jedhamee innis utuu dubartii sana fidaaruu kanaan duras miidhameera jechuudha torban lamman darbe. Ambulaansii immoo dhowwaniiru utuu uummatni hin beekin utuu qaamni mootummaas hin beekin ambulaansiin akka hin deemne adda bilisummaa Oromootu ittiin qabatee magaalaa seenee nu haleeluu danda'a waan jedhan jedhanii ambulaansiin akka hin deemne silaafuu turuu danda'u jira kan qe'emes qallees kan obsaalaas jira ture kan dhaqee beesuus akka inni gargaarre halkan akka hin gargaarre jarri dhowwaniiru garuu uummatatti waan beeksisan tokko illee hin qaban.
jarri warra kam jarri warra teettu.
qaamni miti mootummaa biyya bulchaa jiru jechuudha.
adda bilisummaa oromoo naannoo sana jira jedhanii yaadu.
jarri jedhanii yaadu uummati magaalaa dambidoolloos naannoon isii takkaan nu agarree hin beenuni oduurumaan nageenya isaanuma takkas jedha malee nuyi agarree hin beenu. kan uummanni beeku humna hidhateeru kan qaama mootummaa kana kan ta'eera jechuudha. guyyaayyuu jechuudha fayyaa nagaa namni karaarra hin deemu dargaggoon qeerroon oromoo abbootiin jaarsoliin isaan yooti bukkee darbuudha illee nama gaffoo nama reebu caal jedhee namuu deemu reebicharraa geggeessu halkanis isaanii kan magaalaarraa uummata ari'u jechuudha. sa'aatii kudha lama geenyaan galaadhani kan nama reeban isaanii kan magaalichas kontoroolee jiru isaanuma.
hoogganaan ittisa yakkaa qajeelcha poolisii godina qeellam wallaggaa inspektar nugusee wayyeessaa waa'ee haleellaa kanaa fi dhimmoota biroo irratti dubbiseen hin jira duuti adde biraanee maammoo dhugaadhaa jedhee gaafadheeraan.
nus dhageenya wanta jiruuf ganaa qorannoo isaa itti adeemati kan jirru qaama kana raawwate adda baasuudhaaf itti deemaa jirra.
garuu du'uun adde biraanee maammoo dhugumadha.
eeyyani duuterti sirriidha.
jiraattonni an dubbise akka jedhanitti poolisii oromiyaa liyyuu haayilii oromiyaatu akkas godhee jedhu.
akkas jedhu malee akka poolisiitti ganaa gariin ijaaramee qulqulleeffachaa waan jirruufi wanti adda baasneen jiru amma qaama kana raawwate.
isin poolisota qabdan keessaa garuu wanta akkasii ta'eera jedhee kan gabaase hin jiru.
Hin jiru amma akka odeeffannootti dhageenye malee amma magaaluma kana keessatti kan raawwate isaan immoo akkanatti du'eedha malee ebelutu ajjeesee humna addaatu ajjeesee raayyaa ittisa biyyaatu ajjeese poolisiitu ajjeese kan jedhu wanti adda bahee nuu kenname hin jiru.
qorannaa isaa hamma yoomitti hubachuuf deemtu.
Amma isumarra jirra amma qulqullaa'eeti kan jiru gaafa qulqullaa'e isin dabarsuu dandeenya.
dhimmichi kallattiin garuu waajjira keessan ilaala.
kallattiin kutaa qorannaa karma keenya laallata kan waan kana itti adeemee qulqulleessu poolisiidhuma sirrii amma yoomitti waan tokkorra kan geessan sinitti fakkaata.
jechi ka akkaataa haala yeroo kanatu murteessa haalli yeroo kunis baay'ee magaalli keessi sirrii miti garuu lubbuu namaa waan ta'eef immoo itti wanni jennee qulqulleessuu dandeenya lubbuu namaatu caala.
magaalli maaliif tasgabba'aa hin taane.
magaalli waa'ee maadduu kanarraan kan ka'edha malee waan biraatii miti.
Egaa jiraattonni akka jedhanitti gara torbanni har'aattis dubartiin deesse dhiigi dhaabachuu dinnaan hospitaala geessamaa turtees akkasuma dhukaas itti banamee jedhu.
Lakkisa gabaasa kanan dhageenye ani isa har'aa kana malee ani gabaasa isa amma jettu kun anaaf haaraadha. Akkuma waajjira keenyattuu haaraadha kun.
Kan biraa kan jedhan magaalicha keessatti humni addaa Oromiyaa uummata reebaa uummata giddirsaa nu ilaaltan jedhaniyyuu tarkaanfii fudhatuu jedhu.
Ayi wanti kun akkaataa wanni jedhamutti namoota isaan yeroo reebanii waa godhan agarra jechaan jedhama malee wanti ija kootiin arge hin jiru ani. Akkas jechaa jiru, nu miidhaa jiru, maal nu gochaa jiru, akka jedhan akka haasaan inni agaa jirra. Garuu jara kana isaan kana raawwatu ani hin agarre ofii kooti.
Gabaasa waan akkasii yoo kan dhufees hin ga'in jiru.
Gabaasa wanta akkasiis waajjira keenyas dhufanii humni addaa Oromiyaa akkanatti nu miidhee jedhanii wanti kanaan dura nutti gabaasan hin jiru.
Maayinni haala durii irraa adda ta'een dambidoolloo keessatti eegumsa akka cimu kan godhe.
Ayi qaama kara biraatu kan nageenya kana booressuudha adeemutu jira. Qaama hin beekamne wanta jiruuf. fakkeenyaaf tasgabbii biyya keessatti tasgabbaa'e kana booressuudhaaf qaamni deemu wanta jiruuf eegumsi akkas kanaaf kan cimu.
Qaamni kun maal akka ta'e hin beekama adda ba'ee.
Addi isaa hin beekamu wanta adda ba'eemtuu hin jiru. Amma fakkeenyaaf sobee adda bilisummaa Oromootti qabatee maqaa isaatiin kan daldalutu jira. Kanaaf kanasitti eegumsi kan cimuu danda'eef kanaaf.
Yeroo adda addaa godina qeellan wallaggaa keessaa hin dhaga'ama fakkeenyaaf. jechuuf illee waan nama qaanessu abaluun budaadha jedhanii nama ajjeesuun sababima barbaadanii saamiinsa gaggeessuun babal'atee deemaa jira to'achuufis rakkisaa akka ta'e dubbatu jiraattonni waan kana irratti maal beektu isin akka biiroo poolisiitti.
Akka poolisiitti wanta ammatti jette kun dhuguma budaadha jedhanii nama sibiila deemsanii gubaati kan jiranii ajjeesati kan jiranii ajjeesanii immoo dhiisanii gubaati kan jiranii kanammoo kan shira kana duuba deebi'ee xaxu kan nageenya kana hin barbaannetu jira akka nageenyi amma bu'aa jiru kun karaa mootummaa keessa akkuma biyyattiitti nageenya waliigalteedhaan bu'aa jiru kana kan booressuuf deemutu jira malee namni budaa ta'e wanta adda baheetu wanni jedhu hin jiru namni akkanaas kan du'es jira amma waa'ee kanaatiif namni to'atamee hundi isaa qulqullaa'ee kuun mana murtiitti dhiyaatee tarkaanfii seeraa irratti fudhatamaati kan jiru.
Fakkeenyaaf amma dargaggoonni wal qoodanii walii isaanii gidduutti rakkina akka uuman namoonni mana isaaniitii ba'anii galuuf illee yaaddoo guddaa akka qaban wanti adda addaan dhaga'ama biyya mootummaan jira jedhame keessatti inni kun to'annaa waajjira keessaniin ol ta'ee waan rakkisee jira moo akkamittiin tasgabbeessuun dadhabame.
Dargaggeessi wal qoodee rakkina uumaa jirus amma kanatti wanti mul'ate hin jiru dargaggeessi jirus immoo nama wal dhaga'uudha. kan wal dhageenye iddoo amma baadiyyaa keessa budaadha jedhanii kan warra wal guban kana malee amma dargaggeessi dambidooloo keessatti jiru namni kan humna qeerrotee fi maal ta'e oolu waan jiru asitti fakkaanne ana ijoolleen ijoollee yoo jedhanii nama nama ageessuudha nama nama kabajuudha nama abbaa gadaatiin yoo gaafataman nama tole jettuudha nama nama dhaga'aniidha. Iddoo tokko tokkotti jiraachuu danda'a kashlabboonni adda addaa jiraachuu danda'u fakkeenyaaf warri iddoo adda addaatti hojjetanii maqaa ijoolleen magaala kanaa xureessuudhaan deeman yoo ta'een alatti ijoolleen magaala dambidolloo hamma kanatti wanti ishee wanni jettee hin jiru. Iddoo tokko tokkotti gurmooftee wanta akkasii kan raawwattu kashlabboonni jiraachuu malu. Garuu ijoollee hunda bakka hin bu'u ijoollee magaala dambidolloo bakka hin bu'u kun.
Maaliif warri akkas godhu kun nuyi adda bilisummaa Oromooti jedhanii maqaa fudhatan qabu. Jarri kun dhuguma adda bilisummaa Oromooti jedhee waajjirri keessan ni amanaa?
Mooti lakki namni kana amanes hin jiru addi bilisummaa Oromoos immoo akkanan godhu. Addi bilisummaa Oromoo mana namaa seenee laaptooppii hataa koompitara hataa waraqaa hataa adda bilisummaa Oromooti miti kun. Inni kun nama Oromoof bakka bu'u odoo hin taane kan Oromoof dhaabbates miti kun. Kan Oromoo bilisummaa isaa doomsu adeemu malee.
Inspeektar Nugusee Wayyeessaa deebinaa laattaniif hedduu galatoomaa.
Atis baay'ee galatoomii kabajatu.